1700 hours UTC on the
iri ni ijwi ya Amerika. ijwi rya Amerika rigikoshiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 16 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro vy'uwo munsi There are a number of individuals and uh, governments who have indicated a concern about the potential for violence if President Nkurunziza was to um, announce uh, that he would be running for a, a third uh, term.
uyu ni ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi mwaramutse neza eugenie utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
waramutse nawe frederike bwakeye inshuti mwese muduteze amatwi umuryango w'abibumbye urahamagarira abategetsi ba repubulika na demokarasi ya kongo gutaburura imirambo y'abantu barenga magana ane iri mu mva rusange hafi ya kinshasa kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bapfuye abategetsi muri kongo baravuga ko imirambo byibura magana ane makumyabiri n'umwe iri mu mva rusange bavuga ko iyo mirambo imyinshi hari iy'abana b'impinja ni- n'iy'inda zitari za- zikuze hamwe n'iy'abantu batageraga aho baba cyakora umuyobozi w'ibiro bihuriweho bya onu ku burenganzira bw'ikiremwamuntu jose maria aranas avuga ko ari ngombwa kumenya neza ibyababayeho ati turabahamagarira turabagira inama yo gutaburura imirambo ariko abategetsi nibo bagomba gufata ingamba zo guhumuriza abaturage no kurwanya ibihuha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iyo mva ishobora kuba irimo imirambo y'abantu bishwe mu gihe cy'imyigaragambyo yarwanyaga guverinoma mu kwezi kwa mbere perezida wa irani hassan ruhani avuga ko irani iri mu biganiro bizatuma igera ku masezerano ya nyuma y'amahoro n'ibihugu bitandatu by'ibihangange ku isi ko itagirana ibyo biganiro n'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika ibyo bwana ruhani yabivuze ejo kuwa gatatu byagaragazaga ko byari biturutse ku byavuzwe inaha i washington ko obama agomba gusinya amasezerano
urakoze eugenie ku makuru uheje kudushikiriza naho mu kanya ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi madame dawn libery yarahaye ikiganiro ijwi rya amerika kuri telefone yabwiye umumenyeshamakuru wacu edi rwema ko leta zunze ubumwe za amerika zisaba ko amasezerano yarusha yubahirizwa tumutege amatwi icyo kiganiro kirambuye nagiranye na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cy'u burundi kibanza ahanini ku mubano hagati y'ibihugu byombi uko abona uburundi buhagaze muri ibi bihe bugana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu n'uko abona ejo hazaza h'icyo gihugu ku bijyanye n'ubutwererane ambasaderi liberi yavuze ko umubano hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri uhagaze neza yemeza ko leta zunze ubumwe za amerika zikomeje kuza ku isonga ry'ibihugu bitanga inkunga nyinshi ku gihugu cy'u burundi ambasaderi libery yavuze ko iyo nkunga ifasha ibikorwa cyane cyane iby'ubuzima n'imirire myiza ku bana yongeyeho ko amerika ifasha ibikorwa by'u burundi byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi muri iyi minsi uburundi bwitegura amatora ambasaderi libery yavuze ko batanze inkunga ingana na miliyoni mirongo ine z'amadolari yo gushyigikira ibikorwa by'amatora no gufasha sosiyete sivili muri gahunda zo gukangurira abaturage kwitabira amatora mu ituze umuco no kwirinda imvururu zituruka ku matora yavuze ko igihugu cye gikomeje gusaba impande zose zirebwa n'amatora guharanira gushyira imbere ibiganiro birinda icyakurura imvururu mu gihugu muri iki gihe amatora yegereje mubajije ku mpaka zikomeje kugibwa mu burundi zirimo abasaba ko nkuru nziza atakongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abandi bagasaba ko yiyamamaza ambasaderi liberi yavuze ko amasezerano yarusha asobanura neza ko manda z'umukuru w'igihugu zitagomba kurenga ebyiri The United States has been very clear that what the envoy stated and what I will repeat. The United States government supports biramaze gushikirizwa n'abakuru b'ibihugu batari bake abategetsi b'uturere abategetsi b'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo n'umunyamabanga mukuru wa onu kandi n'uno munsi nyine umuyobozi mukuru w'ibiro bya onu bijejwe agateka ka zina muntu ari hano mu gihugu muri aka kanya hari n'abantu n'amareta menshi amaze gushikiriza amakenga bafise y'ubwicanyi bushobora kwaduka perezida nkuru nziza atangaje ko azokwitoza ikiringo kigira gatatu natwe rero ayo makenga y'uko amaze gutangaza ko agiye kwitoza hashobora kuba ubwicanyi turayafise ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za amerika ayo makenga ni menshi cyane nk'igihugu gicuditse n'uburundi kandi nk'igihugu cyafashije kugira amasezerano y'iyarusha aje mu buryo uribuka ko perezida bill clinton yishikiye arusha igihe ayo masezerano yategwa k'urukumu twebwe rero tubona ko amasezerano y'iyarusha ahambaye rero ikintu cyose cyibonekeza ko hashobora kuba ubwicanyi butewe n'ihonyanga ry'amasezerano y'iyarusha tubona ko vyotera ingorane zihambaye kuri kazoza k'igihugu cy'u Burundi ambasaderi liberi yavuze ko atari amerika gusa ishyigikiye ko ibikubiye mu masezerano yarusha bijyanye na manda z'umukuru w'igihugu byubahirizwa ko n'abayobozi b'ibihugu by'akarere ab'imiryango itandukanye irimo n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bose bashyigikiye ibikubiye mu masezerano yarusha As has been indicated, a number of presidential leaders, regional leaders, international leaders, including the UN Secretary General, uh, as well as most recently today, the UN uh, Commissioner uh, for Human Rights is in the country today. There are a number of birazwi individuals neza and aho uh, duhagaze governments ku who have vyerekeye ico indicated kibazo a uburundi concern ni igihugu about the cigenga potential for uburundi violence buzofata ingingo um, if zibubereye President ariko nk'igihugu Nkurunziza was to gicuditse n'uburundi um, nk'abantu announce bagifashe mu uh, that mugongo he would be running uretse no mu for bihe a, a amasezerano third uh, y'iyarusha yashigwa term.
ku rukumu And ariko so we no mu are myaka yose concerned twagiranye about the imigenderanire myiza perception naco and we are turasavye concerned about dushimitse the yuko potential abategetsi for bose violence bobanza kwiyumvira if uh, neza imbere yo that gufata announcement ingingo were izo ari made.
zo zose muri ibi Uh, and bihe so that kandi is, ivyo uh, ni ibintu again, a, dushimikako a deep cane concern on turazi the part kandi ko of impande the zose U.S.
zashize government.
urukumu ku Uh, as masezerano a yo friend kwamiza uh, imbere to amahoro Burundi, as a n'umutekano mu country bihe who helped to vy'amatora support rero dusaba the ko impande Arusha Accord zose made reform zivyubahiriza yagize ati nk'inshuti z'igihugu cy'u Burundi amerika irasaba abarundi gufata icyemezo kirimo ubushishozi ku bijyanye na manda z'umukuru w'igihugu ambasaderi libre yahamagariye abarundi gushyira hamwe bakiteza imbere mu by'ubukungu bahanga imirimo ikenewe cyane n'urubyiruko ubu rugize umubare mwinshi w'abatuye uburundi
umushikiranganje w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana ari mu rugendo i New York ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu asigura ko icatumye imyiyerekano yari yateguwe n'imigambwe irenga itanu itavuga rumwe na leta hamwe n'abahagaritswe umugambi uri ku butegetsi itaba ari uko abarundi bimye amatwi aba itunganije aratangura atubwira ivyerekeye urugendo rwiwe ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Eh, murakoze ubwa mbere ho ico twabwira nuko o- o, turi mu rugendo o, rw'akazi rusanzwe twari twaje twitavye inama igira mirongo ine n'umunani y'igisata ca ONU kijejwe iterambere hamwe eh, n'abanyagihugu ico bita commission o, charge de la population du développement hanyuma rero hambavu iyo nama ari nayo twari tuje eh, tugamije twitavye eh, twarashoboye kugira imibonano o, hamwe n'abarongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU eh, ku nzego zitandukanye harimo na nyakubahwa Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo tumubwire ingene umutekano mu gihugu wifashe na cyane cyane muri kino gihe turiko turitegurira amatora akaba rero yarashimye cyane intambwe uburundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano agashima yuko ndetse eh, uburundi busigaye buri eh, mu bihugu bija gufasha ah, ahandi hari ingorane kugarukana amahoro n'umutekano eh, hanyuma ah, aratubwira ati eh, turifuza yuko amahoro yobandanya atsimbatara kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryiteguriye kubandanya rikora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano mu burundi eh, bibandanye bitsimbatara hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu hariho abavuga ko ari ikiringo cya kabiri hariho abavuga ko ari ikiringo cya gatatu ariko n'ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ibintu byose bikwiye gukorwa hakwiye kubahirizwa amasezerano y'arusha mbega icyo kibazo cy'icyo kiringo mwoba mwarakivuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mwa- mu mwoba bibazo mwamwemereye iki?
twavuganye na nyakubahwa umunyamabanga mukuru ushinzwe mpuzamakungu ubu nicyo kibazo ntaco yagarutse ko kuko eh, nibaza ko amaze kunyugwa akacumva neza ah, ah, imvune imvano n'ingene eh, kimeze Eh, ku by'ukuri rero mu nama mubonano twagiranye ejo ico kibazo ntaco yagarutseko muvuze ko yanyuzwe yanyuzwe bigenze gute murashaka kudusigurira mukatubwira Eh, ngira ngo o, ah, abicishije ku ntumwa ziwe eh, zisanzwe ziri mu Burundi eh, hanyuma akaba yarivuganye n'icyubaro umukuru w'igihugu akaba agenda arumviriza ah, abana bariya batandukanye murazi yuko ndetse eh, haje n'intumwa ah, zihambaye z'urwego rukomeye rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ni jejwe umutekano o, bararonse akaryo kumviriza ah, ah, impande zose mu gihugu baronka akaryo kuvugana n'icyubaro umukuru w'igihugu kandi baratanze iceganyo bagishikiriza nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni we nyene yarivuganye n'umukuru w'igihugu kuri telefone uko yabitumenyesheje ubwo rero nibaza yuko ico kibazo ntiyashimye kugarukako kuko aramaze eh, kunyugwa nawe nyene aravuga ati ico yifuza ni uko amategeko y'igihugu yokurikizwa hanyuma akaba amatora aza gutsimbataza amahoro mu gihugu kandi no mu karere Eh, tugarutse ku mutekano eka no ku bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro hari imyiyerekano yari yateguwe uyu munsi n'imigambwe ishika itanu itavuga rumwe na leta iri kumwe n'abategetsi bakomeye ba- birukanywe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera bashobora kuba ba- batangaje icese ko badashigikiye ikiri- ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu iyo myiyerekano ntiyabaye murashaka kutubwira igituma iyo myiyerekano itabaye kandi hariho n'indi myiyerekano yabaye yagizwe yakoreshejwe n'abari ku mugambwe uri ku butegetsi ubwa mbere nagenda arabwire yuko o, ata abategetsi bakomeye birukanwa mu mugambwe SNDD-FDD kuko umugambwe SNDD-FDD si uw'abategetsi ni inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi murumva rero yuko abo mwaza ko ari abategetsi mu mugambwe nabaza yuko bafise uruhara ruto uravye umugambwe n'utunganije nta bategetsi rero bakomeye babaho mu mugambwe kuko n'umugambwe w'abanyagihugu ni inama y'abanyagihugu murumva yuko eh, abanyagihugu bose baba bangana muri uwo mugambwe kigira kabiri naco nuko o, mu Burundi turubahiriza ah, agati akazina muntu yaba mu bwiza nshingiro haba n'ayandi mategeko n'amabwirizwa turubahiriza ubwigenge eh, bw'umurundi wese mu gihe yisunze amategeko iyo myiyerekano rero mwariko muravuga eh, twarumvise yuko hariho o, vy'ukuri eh, imigambwe eh, ishika ngira ngo itanu nk'uko mubivuze bahamagariye abantu kuja mu mabarabara ariko rero eh, nk'uko mubizi eh, imyiyerekano irafise amategeko n'amabwirizwa ah, ayigenga hariho nibaza yuko o, bonyene babonye yuko iryo bwirizwa ritari ryubahirijwe kuko ni ugutandukanya imyiyerekano n'akaguma ibyo bashaka kugira rero vyari nk'akaguma kuko ntibigeze bandika ngo bamenyeshe eh, iyo myiyerekano ingene izogenda bamenyeshe aho bazoja bamenyeshe abajejwe iyo myiyerekano mu gihe hogira ingorane abobazwa iki kigira kabiri nacyo novuga nuko ngira ngo abene gihugu baramaze gutahura yuko atanyishu n'imwe iri mu ibarabara ari nacyo gituma ngira ngo naho bari ku maradiyo baguma bahamagarira abantu kuyita babicije kuri ya maradiyo basanzwe bakorana baguma bavuga ngo bariko baraza buke buke twakurikiye twamenye yuko abarundi baramaze gutahura yuko atanyishu n'imwe e, y'ikibazo ishobora gutorerwa mu ibarabara ico gituma batabitavye dushaka gushimira rero abarundi ndetse tunabasaba yuko nejo nejo bundi atawuhirahira ngo ahendwe n'abo bantu bafise inyungu zabo kuko barabonye ababikoze tariki umunani z'ukwezi kwa gatatu bahenzwe n'umugambwe MSD ubu iyo bari Edouard Nduwimana umushikiranganji w'Uburundi yajejwe intwaro yo hagati murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze tukiri kandi kuri iyo myerekano twaravuganye kandi na leonce ngendakumana mukuru w'umugambwe sahwanya frodebu ari mu bari batunganije iyo myerekano wewe avuga ko vyateguwe vyarangowe
imyerekano yabaye kuko si ya myerekano yo kugaragaza umubabaro abantu bafise twebwe twaravuze neza mu gihe twatanguza urwo rugamba ni urugamba twatanguje ruzomara iminsi myinshi gushika ibibazo twavuze bitoye umuti nabyo ibikuru ni bitatu kwihaniza umukuru w'igihugu petero nkuru nziza kubandanya aho nyanga amasezerano yaje n'ibwirizwa shingiro agomba kwitoza ubwa gatatu kwiyamiriza kwanka ko akagwi k'abajenero bashika batanu bashobora kubandanya batanga ibigwanisho mu gihugu ariko barasubira gushinga imigwi y'iterabwoba yitingira ingwano kwihaniza umugwi seni ugomba gukorera ako kagwi nyene kabo ba bajene- ba- bajenera basoba abasirikare bakuru bakuru ibyo rero si ibintu ushobora kuba bugiye mwibabara umunsi umwe bigashoboka twavuze tuti reka rero tubanze kuvu tu- twerekane aho duhagaze kuri ibyo bibazo nyuma twegeranya abantu abantu rero uno munsi icyo abantu batamenye turiko turabegeranya kuko twavuze tuti si urugamba rw'iyo migambwe wavuze ine ariko ni imigambwe itandatu umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati avuga ko iyo myerekano itabaye kuko abanyagihugu babimye amatwi kandi ngo mwariko mushaka gutera akajagari aho mu bivuga kw'iryo azotangara ku wa gatandatu w'indwi heze barakoranije abo bise ngo bashyigikiye kwitoza k'umukuru w'igihugu ubugira gatatu mu gihugu cyose baronka abantu batarenga ibihumbi ngira bitanu cyangwa bitandatu twebwe umunsi tuzohamagara abantu ko bizongera musaza tugenda turabahamagaye be muritegura duhejeje gutegura areje ari hirya yete tuzohamagara cyo mwibarabara Frederic uzoraba wewe nyene uzoshima umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati avuga kandi ko iyo ari inyifato y'imigambwe idafise ikintu izotwara amatora idashaka ko ayo matora aba aho hoho muhavuga kwiki Eh, twebwe tuvuga yuko nibayategure neza uko twavyumvikanye mu rupapuro rw'inzira uko byanditse mu ibwirizwa rigenga amatora uko byanditse mu ibwirizwa shingiro uko byanditswe mu masezerano y'arusha turonka amajwi tutamuro tutayaronka ntibimuraba ariko ubu rero nagomba gukoresha inguvu natwe tuzokoresha inguvu ubutegetsi nako siwe ubutegetsi nubwo gukoresha inguvu natwe tuzokoresha inguvu muzosaba uruhusha rwo kugira iyo myiyerekano nta ruhushya tuzosaba kugira tugaragaze ko tubabaye barabyanse tumaze kubasaba agace ka cumi barabyanse ubu rero nta n'akamaro none ko abasirikare n'abapolisi ku wa gatandatu bari kubashyigikira aho umugambi uri ku butegetsi bosigura gute yuko twebwe tuvuze tuti tuzogera tugaragaze uko twiyumvira ku bijyanye n'ibyo bibazo mpejeje gushyikiriza bakazaja mu ibarabara tutanaje twebwe kandi uwo munsi batagize uko nyene mufise umugambi wo kuzorenga ku mateko amategeko uri kuravuga n'ayahe mu gihe umukuru w'igihugu wenyene ariko aho nyanga ibwirizwa shingiro ariko aho nyanga amasezerano y'iyarusha iryo rindi tegeko uri kuravuga n'iriya mushikirantahe wonse nkerakumana mwari mu bantu hateguye amasezerano ni kuki mwibwiriza shingiro hariho ingingo nyinshi zinyuranye ku vyerekeye ivyo biringo nta ngingo n'imwe mu ibwirizwa shingiro inyuranye n'izo ngingo uzobaze n'abari ku butegetsi bavuga bati iri bwirizwa shingiro twateruye ibiri mu masezerano y'iyarusha tubishyiraha bagarukirizaho ati nibyo gituma ryo twisunga none bateruye ibi mu masezerano y'iyarusha bakabyo byisunga wumva hari ingu- hari ingingo n'imwe inyuranye n'amasezerano y'iyarusha yimbwire iyi inyuranye n'amasezerano y'iyarusha nje ndagusigurira kuko jewe sindi umunyapolitiki akurikirana gusa ndi mu bayatanguje ndi mu bagize ibiganiro ndi mu bayateka igikumu ndi mu bayemeje mu nama nshingamateka ndi mu bagiye mu mugwi wari urongowe n'ishami mpuzamakunguni kugira ngo ashyirwe mu ngiro hari abahinga banonosoye ivyerekeye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi batavuga rumwe nawe kuri ico kibazo abo muwabwira iki ntabwirwa shingiro banonosoye abo kuko kudasubira kwitoza ubugira gatatu ni ingingo ya politike abanyapolitike bafashe abashobora kugira icyo bayivuzeko ni abadufashije n'abatega ikumu ku masezerano yarusha nta bandi bashobora kugira icyo bavuze igituma twafashe iyo ngingo ntabyo bazi dushobora kuba ngo uriko urasoma oya si ibyo gusoma ni ingingo twafashe kandi yitegereza kuzokubahirizwa ni ntabanduka nta muntu azosubira kurenza imyaka cumi twarabonye iyo barenze ubu barengeje imyaka cumi baba baborewe n'ubutegetsi n'ubu wo yaborewe hataragera rero wonse nkerakumana murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire murakoze nawe tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo jwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushikiranganji bujejwe indero nyigisho mu rwanda buvuga ko ikibazo cari kimaze iminsi kivugwa co gutanga imfashanyo y'abanyeshuri igashika ku banyeshuri yaratevye kigiye kurangira inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumutakaboyi uburyo bwari busanzwe bwo guha amafaranga y'inguzanyo umunyeshuri wagiye muri kaminuza za leta bwanyuraga ahantu henshi mu kigo gishinzwe gutanga inguzanyo bikanyura muri minisiteri y'imari bikavayo bijya muri banki nkuru y'igihugu amafaranga akagera ku mashuri nyuma akabona guhabwa umunyeshuri izi nzira abanyeshuri bazinubiraga cyane ndetse bakunze kujya babibaza abayobozi bakuru bose babasuye iki kibazo abanyeshuri bo muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye bari baherutse kukigeza kuri perezida wa repubulika paul kagame ubwo yabasuraga ariko hari imbogamizi zikigaragara ya egiserensi ahangaha ndatanga urugero rwa buruse ihabwa abanyeshuri bafasha mu mibereho ariko ikaza itinze urugero natanga ubu turi mu kwezi kwa kane ariko amafaranga duhabwa dutunga ni ay'ukwezi kwa mbere ibyo usanga akenshi biteza ibibazo hagati y'abanyeshuri cyane ko mwumvishije ko igice kinini cy'abanyeshuri gicumbika hanze usanga haba amakimbirane hagati ya ba nyir'amazu n'abanyeshuri minisiteri y'uburezi mu kiganiro imaze guha abanyamakuru iravuga ko iki kibazo kigiye gukemuka ngo kuko inzira ndende amafaranga yacagamo ariyo ntandaro y'itinda ry'amafaranga agera ku munyeshuri yorohejwe uyu ni bwana gasana jerome ushinzwe ikigo cy'ubumenyingiro nitukorana na banki abanyeshuri bakabona inguzanyo ku buryo buri kwezi univerisite izajya zibwira banki timwishyura abanyeshuri ako kanya amafaranga leta aba taransifade ku makonti y'abanyeshuri bitongeye byirirwa kujya kunyura muri za porosesi nk'uko twazisobanuye cumi na zingahe kuri twebwe rero nka minisiteri turabona iki ari igisubizo icy'ingenzi twari tunungutse cyane ni ukugira ngo umubare w'abantu bajyaga babona izi nguzanyo ubashe kwiyongera icya kabiri tugiye kunguka ni uko iyi porosesi igiye gukorwa neza kurusha uko yakorwaga impungenge z'abazabura ubwishyu ko batabonye akazi cyane cyane ko muri iki gihe abanyeshuri barangiza za kaminuza abahita babona akazi babarirwa ku ntoki ni ihurizo ritarabonerwa igisubizo muri gahunda nshya yo guha abanyeshuri ba kaminuza inguzanyo cyakora bwana mugisha inosa umuyobozi mukuru wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi asobanura zimwe mu ngamba zizifashishwa habamo retrayiningi habamo shoti kosesi habamo kwivugurura habamo kumenyekanisha aba abantu bari bafite kompitensi runaka noneho n'abashaka akazi bakamenya kompitensi bakeneye b'abakozi hakabaho kubahuza mbega hakabaho nka data banki y'ibyo ngibyo noneho abakiga imwe mu ngamba dufite ni uko imyigire mu gihe kwiga kwabo habaho guhabwa amahirwe yo kwitoza kwinshi noneho muri kwa kwitoza haba harimo no kurambagiza umuntu akajya arangiza niba ataravuga ngo ndarangije kandi njya ku kazi nibwo bazongera kuntoza akazi ngo ni miliyari makumyabiri n'icyenda nizo leta izashyira muri banki itsura amajyambere y'u rwanda aya mafaranga umunyeshuri uzayaguza azajya yishyura yongeyeho inyungu ya cumi na rimwe ku ijana gusa ngo umunyeshuri azatangira kujya yishyura mu gihe yatangiye akazi nk'uko byari bisanzwe umunyeshuri uzajya uhabwa iyi nguzanyo n'ufite amanota amwemerera kujya muri kaminuza za leta uyu munyeshuri uzaka inguzanyo azajya ashakisha umwishingizi asumita kaboye ijwi ry'amerika i kigali tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo jwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankozi
inshuti z'ijwi ry'amerika bahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi nagira ngo tugaruke ku kamaro k'ikoranabuhanga mu buvuzi ikiganiro twagiranye na dogiteri aniseti nzabonimpa wo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda mu ishami rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana twaganiriye ubwo yari avuye mu nama ngarukamwaka inaha muri amerika inama ihuza ibihugu byose byo ku isi bikarebera hamwe uko ikoranabuhanga rigenda ryinjizwa mu bikorwa by'ubuvuzi yatubwiye ko iyo nama iheruka yasuzumaga aho ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane ibyo muri afurika bigeze bitegura gahunda yo kwinjiza ikoranabuhanga mu bikorwa by'ubuvuzi bwo mu bitaro binyuranye ndetse n'ababitangiye bakareba aho bashyira ingufu kugira ngo koko iryo koranabuhanga rigere ku murwayi uje abagana ingingo ya mbere ukora kugira ngo abantu barebe ese ikoranabuhanga mu bikorwa byo kwa muganga rirakenewe igisubizo ni uko rikenewe koko kandi rigomba kwihutishwa noneho abantu bakareba inzira byanyuramo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariho byagiye bigaragara ko abantu bo ku nzego zose bagomba kubigiramo uruhare aha ngaha navuga ko abantu bo ku rwego rw'isi harimo iriya miryango mpuzamahanga ikomeye ishamikiye ku muryango w'abibumbye cyangwa kiriya kigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere usaid ndetse n'abandi aha ngaha ndetse noneho bakavuga ati no ku rwego rw'ibihugu abantu bagomba kugira ingamba bafata cyane cyane ko leta zinyuranye zagiye zishyira ikoranabuhanga mu bintu byihutirwa bigomba gushyirwamo ingufu none iryo koranabuhanga rigafasha ibikorwa by'ubuvuzi kugira ngo bitezwe imbere cyane ikindi ni uko byagiye bigaragara ko ikoranabuhanga rigomba kugaragara no hasi aho abo rigira akamaro bari ni ukuvuga abaturage abarwayi mu bigo nderabuzima ndetse bigakoreshwa n'abajyanama b'ubuzima ikindi cya kabiri abantu bavuzeho ni uko hagomba kwitabwaho ku bintu by'umwihariko bikeneye ikoranabuhanga kurusha abantu bakaganira ku bijyanye n'umubyeyi utwite ko umubyeyi utwite bigaragara ko ikoranabuhanga rishobora gufasha kugira ngo akurikiranwe neza bibakurikirane inda ye azabyaye neza kandi nyuma yo kubyara akurikiranwe agira ubuzima bwiza ariko noneho haza n'ikintu cyo kuvuga tuti noneho n'urubyiruko rukeneye ko ikoranabuhanga ryabageraho cyane cyane ko usanga bakurwa n'ikoranabuhanga telefoni zigezweho kompiyuta se interineti n'ibindi noneho urubyiruko ni gute twakoresha ikoranabuhanga kugira ngo turugereho turuhe amakuru nyayo ku buzima bw'imyororokere ndetse tunababwire n'aho bashobora gukoresha serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ubwo rero birasaba ko umuntu aba afite telefoni birasaba ko aba azi gusoma no kwandika nk'umuturage utazi gusoma cyangwa se akaba adafite telefoni ari umukene byamufasha gute uyu ni ukuvuga ngo hazaba hari koko abafite telefone n'abazi gusoma no kwandika be bakoresha telefone zabo ariko noneho ukundi ikoranabuhanga rigomba gukoreshwa ni uko eh, n'umuntu udafite telefone ashobora gukoresha telefone y'uwo babana mu rugo ku buryo umugore ntafite telefone ariko telefone y'umugabo irimo ayo makuru igomba kumuha gahunda y'igihe azajya kwa muganga nayo igomba gushyirwamo izo gahunda ndetse n'ubutumwa bw'ingenzi agomba kumenya cyane cyane muri rwa rwego rwo kuvuga tuti niba hari nk'umubyeyi ari mu rugo cyangwa nk'umuntu w'urubyiruko ari mu rugo ni ngombwa ko umuryango wose wagombye gufasha wa wundi gukurikirana ubuzima bwe ndetse noneho gukurikirana ubuzima bw'umuntu uri mu muryango bikaba iby'umuryango wose muri rusange aha naho abantu bagiye baganira ukuntu igihe ikoranabuhanga rikoreshejwe neza byatuma ayo makuru agezweho aboneka noneho abantu bashinzwe kuyageza ku bandi aha ngaha navuga nk'abakozi bo kwa muganga no ku midugudu aho abantu batuye hari nk'abajyanama b'ubuzima abakangurambaga b'urungano eh, b'urubyiruko se abantu bose ku buryo noneho bajya biku- bifashisha ayo- ayo makuru ari ku ikoranabuhanga noneho bakaba bakwifashisha bigisha abantu ndetse ubu byanashoboka bakaba amakuru bashyira no ku mpapuro wenda badafite telefone bakaba bayasoma ariko noneho n'abadashoboye gusoma no kwandika ayo makuru akaba yabagezwaho mu gihe cy'amanama anyuranye bakaba babona ayo makuru eh, mu nzego zose ikindi kintu cyari kiganirwaho ni uko irikoresho ry'ikoranabuhanga rizajya rijya no ku bandi bantu bakorana n'inzego z'ubuvuzi ariko ku buryo bu- buziguye aha navuga nk'abanyamakuru Mhm.
abanyamakuru nabo bazajya bamenyeshwa aho ibikorwa biri kugera ndetse n'ayo makuru nabo eh, ay'ingenzi tubabwire nabo badufashe kuyageza ku baturage muri rusange hakoreshejwe iryo koranabuhanga Mhm.
cyangwa n'ibindi bikorwa basanzwe bakora byo kugeza amakuru ku banyarwanda Mhm. Ah, dr anisete nzabonimpa mukurikije ibyo mukuye muri iyi nama ni iki gishya mwungukiyemo mwumva kizarushaho gufasha mu rwego rw'ubuvuzi mukurikije ibyari bisanzwe bikorwa mu rwanda E, ikintu gishya dukuye mu iyi nama umwanzuro wa mbere ni uko hagomba ubufatanye kugira ngo burya gahunda zose zishyirwe mu bikorwa ntabwo umuntu umwe yabishobora cyangwa ntabwo igihugu kimwe cyabishobora ubufatanye rero turavuga tuti abantu ntibirebe gusa nka porogaramu runaka cyangwa igihugu runaka ahubwo abantu bari birebe mu murongo mugari barabita ikoranabuhanga riragana he ese ibyo turi gushyiraho umuntu ashobora kubikoresha hano ariko yakwambuka n'umupaka akaba yakomeza kubikoresha Eh, ubwo bufatanye rero nibwo bwaganiriweho cyane ni nacyo dukuye mu inama aho usanga wenda no hariya dutuye mu rwanda muri afurika y'iburasirazuba usanga ko abantu bari gutekereza ukuntu bashyiraho gahunda zikoreshwa muri ibyo bihugu byose ku buryo umuntu niba avuye mu rwanda akambuka akajya muri tanzania cyangwa akajya mu burundi cyangwa muri uganda niba yakoresha serivisi runaka n'iy'ikoranabuhanga niyo niyambukana bakomeza ayikoreshe Mhm.
niba ari umugore utwite bari bamuhaye gahunda yo kwisuzumisha uko bamukurikirana mu rwanda azasange no hakurya ariko bigenda Mhm.
ibi rero ni ikintu cy'ingenzi abantu bavuze ko eh, hagomba gushyiraho imirongo migari eh, yo kugira ngo ubwo bufatanye ntibube ku rwego gusa rwa porogaramu cyangwa rw'igihugu ahubwo urwego abantu benshi bahuriramo Mhm.
abantu bose basenyera umugozi umwe eh, ku bintu bibiri icya mbere ni icyo gushyiraho uburyo kugira ngo izo gahunda zishyirwe mu bikorwa ubwo ni ibintu bisaba amafaranga ariko n'icya kabiri ni ukuvuga ubumenyi Mhm.
ubumenyi buhari eh, mu gihugu imbere ndetse n'ubumenyi abandi bashobora no kuvana hanze eh, ariryo twita mu ndimi z'amahanga ni technical assistance Ye, reka ubwo noneho ng'umwanya niba hari ubutumwa wifuza guha abakurikira radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya ubutange Eh, ubutumwa umuntu yakongeraho ni uko tugomba gukanguriraho ko eh, abaturage bagana amavuriro Eh, nk'uko abantu bakunda kuvuga ko kwirinda indwara biruta kwivuza abantu boko bakangukire kubona ubutumwa bujyanye no kwirinda indwara izi n'izi ndetse no kugera kwa muganga hakiri kare kugira ngo ntihazagire igihe indwara zibageraho ngo bajye bazirinda hakiri kare akenshi nacyo gituma tuvuga tuti tujye dukunda gushakisha n'ubutumwa hirya no hino ariya amatelefoni dufite kompiyuta dufite tu- ntituzikoreshe gusa cyangwa dutelefona abantu cyangwa tubandikira ahubwo dushakeho n'ubutumwa bundi bwatugirira akamaro mu mibereho yacu ya buri munsi amakuru ajyanye n'isuku kwirinda indwara ibintu nk'ibyo ngibyo ye dr anisete nzabonimpa ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro muduhaye Eh, murakoze namwe inshuti z'ijwi ry'amerika aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze
mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na eugeni mukankusi mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukutitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe mu ngo iraba imvo y'itituka ry'isuku ishyirahamwe omt ryitaho iby'ubuzu bwa sugumwe ku isi ryamenyesheje ko mu mwaka uheze ibice mirongo itatu na bine ku ijana by'ababa ku isi atabwo bafise muri rusange amashyirahamwe mpuzamakungu asanga ko gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ibitigiri by'ababa muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara bafise ubuzu bwa sugumwe ari bake ishyirahamwe ry'abafaransa coalition o bibagereranya hagati ya batandatu na cumi itosekara ry'ibidukikije ni inkurikizi ryiyandagazwa hirya no hino ry'amazirantoke twasanze ko indwara ziturutse ku mwanda w'utuzu twa sugumwe zihitana igitigiri kinini cy'abana batarashikana imyaka itanu ishyirahamwe oms ryitaho amagara y'abantu ku isi rigereranya ko abashika ku miliyoni n'inusu bapfa itegekanywa ry'ahubakwa utuzu twa sugumwe rusangi ryo kwisunga ibitigiri by'abagabo n'abagore babukoresha insiguro ni uko bifasha kumenya utwumba twotegurirwa bamwe n'abandi ku bw'amatohoza y'igisata kijejwe imfashanyo z'ubushikiranganji bw'imigenderanire bw'ubuhorande yo mu myaka itatu iheze muri rusange ugupakurura ubuzu bwa sugumwe bwuzuye kotegekanywa ishyirahamwe omt rihanura ko ikibanza umwanda wotabwamwo cyo kwigizwa kure y'aho abantu baba mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'iyubakwa ry'utuzu twa sugumwe mu karere tubamwo kuri mikoro muri kumwe na jewe ara ifu irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura mugenzanje diane ndonse arubaza ati two tunganya gute ibibanza by'ubuzu bwa sugumwe aho tubaye ngizi inyishu rumuha twakoresha kubaka kijyambere tukabetona kugira tuze turavidura yuzuye akayimba nko ku metero nyinshi akaca agira nk'umufuniko wo kwama yifundikiye twabwubakira neza kubera abana bato bato yarige usanga bakorokeyeyo
kwirinda kuza turarindira yuko akazu ka sugumwe kuzura tukagategura kataruzura
tukaza turaraba neza kubera nk'umuntu atunze abana hari igihe usanga bagiye bakonona barashobora gupima nk'imetero nka zitatu uja hasi bagatambika kw'ibiti bagasigaza igitoboro twuyubakira neza n'amatafari tugasakara tuca dufata amabuye tukaja dushyiramo n'isima tukaduza ibikorera akazu ka sukume karambe ufise parisera ntoyi ushobora kuyubakira ukagira fosebutike kukubaka tutegereje inzu turabira ku bandi ubuhinga bakoresha nabo akaba aribwo baza barakoresha
isuku ririyongera mu gihe umusarani wubatswe nko ku metero mirongo itanu y'uburaro bwacu amatohoza ya kaminuza esdr rinonosora iby'iterambere ry'ibukavu byerekana ko bidufasha kwirinda amasazi ayivamo muri rusange ukubaka umusarani bigabanya uburyo twakoresheje mu kwivuza indwara zitewe n'isuku rike uko ibintu biri ni uko igice cy'idolari ryakoreshejwe mu kukubaka ribyara amadolari atanu buri mu muryango ubika ugukangurira abanyagihugu kwitaho isuku ryabo kwaratumye imisarani yubakwa mu bwinshi abanyaburkina faso bayifise barashyitse ku rugero rw'ijana na mirongo itatu ku ijana mu kiringo cy'umwaka umwe ku bw'umugambi atpc witaho isuku ritunganijwe na bene ryo w'ishyirahamwe wa terayidi kugira ngo twumve neza ibijyanye n'iyubakwa ry'utuzu twa sugumwe mu turere tubamwo tega amatwi itohoza mugenzanje joseline nduwayo yagiriye muri zone gatumba y'intara ya bujumbura joseline ijambo rigwawe urakoze alain yves kumpa ijambo muri segiteri gaharawe utuzu twa sugumwe tumwe tumwe twubatse ku misaya y'uburaro utundi natwo duhana imiryango n'aho abantu banikira ibyimburwa byabo byongeye abafise impangu zirimwo imiryango irenga itatu basangira akazu ka sugumwe ari kamwe uko ama bahinduye ibibanza by'utuzu twa sugumwe ni isiguro y'uko utwo abanyagihugu baho bubaka twuzura tudatebye inkurikizi ni ugusubiriza mu binogo bya kera ugukoresha uburyo bunyaruka gutuma abanyagihugu baho bubaka ubudakomeye batambika ibikokokoko n'imibingobingo ku mpande z'ikinogo cy'umusarani nk'uko jonasi ndayishimiye ahora abigira nk'uko twabyiboneye izone gatumba ibyo bibanza by'ubwiherero ntibisakaye kandi ntibyugaye neza ingaruka ni uko isazi zivayo zidumira ku bikoresho byo mu nzu impungenge za edouard niyirema zihagaze ku isuku rike riharangwa tumwumvirize mva umwana usanga yagiye hampande y'iyo twaretse ugasanga niho yitumye rero nk'isazi zagiye kuri urya mwanda uca ugenda nk'iyo mu bifungugwa umugono ni bumwe mu buryo bukoreshwa ku bice mirongo itanu ku ijana n'abanyagihugu baba mu bibanza bidudubiza amazi nka zone gatumba byongeye nibwo bushemeye bashoboye gushikira ku bwa shantari w'imana umukenyezi wo ku mushasha abibona kukaba nk'ako akazu ka sugumwe kubatse kijambere gatwara amafaranga agera ku miliyoni ako nako kubakishwa amatafari isima n'amabati nk'uko Martin sinzi umunsi amaze kukubakisha abyemeza icyiza cyo gukoresha umugono ni uko akazu ka sugumwe gashoboye gukwiza umwaka kataruzura byongeye imyanda iva muri bene utwo tuzu twa sugumwe ntiheza ngo isanzare imusozi mu gihe cy'imvura nk'uko abanyagihugu bo ku ruzizi twaganiriye babyemeza naho uburyo bwa kijambere busaba uburyo butari buke nibwo bwoshigwa imbere imvo ni uko aribwo buramba bugafasha no gukingira ibidukikije twumvirize emmanuel masumbuko arongoye zone gatumba bufise ukuntu bwubakwa ku buryo umwanda uguma hejuru ntumanuke hasi ijya micafu itavangana abanyagihugu bo mu mihana itandukanye yo muri zone gatumba ntibatahura akamaro ko gupfundikira utuzu twa sugumwe abo twayaze ku mushasha ya mbere bavuga ko bitwararika kudukubura gusa ubuhinga bwo gupakurura utuzu twa sugumwe ntiburatera imbere muri ako karere amidandi murigo avuga ko umugabo wiwe akoresha indobo mu kuyora imyanda naho gusukayo umunyota kugabanya umunuko ntigukoreshwa mu mihana yose ku bwa odeta uwimana bukoreshwa n'abafise utwubatse kijambere bonyene muri kino gihe ubukene bw'abanyagihugu burabangamira amahimirizo y'abajejwe amagara y'abantu mu kubaka utuzu twa sugumwe ingaruka ni uko abatadufise baguma bikora ku tw'ababanyi twumvirize alain bizimana umunyagacimbiri mu gaharawe hamaze gusa n'ahabaye nabi aca abanza kureka akamara igihe atagira tuwarete aca baza barajya mu babanyi ushobora kubona umubanyi aje muri tuwarete iwawe ngo umwankire tumenyeshe ko utwo tuzu twa sugumwe tubangabanganywe n'ibinogo by'amazi yimbwe mu kuzimu ayo nayo niyo abanyagihugu baho barongesha ibyo bateka cyo kimwe no kumesura impuzu ku bwa esperance nyiramitse mu nda mu gihe cy'imvura imyanda ivuye mu tuzu twa sugumwe isukirana na ya mazi ava mu binogo akigoro gake ko gukoresha ayo mu ibombo gategwa n'uko ari kure y'aho baba Esperance nyiramitse mu nda twamusanze ariko aramesura yemeza ko arengana amabarabara abiri kugira ngo ayashikire abanyagihugu ubwabo bemeza ko inzoka zo mu nda co kimwe no gucibwamwo zibasinzikaza twumvirize odete w'imana umukenyezi twasanze ku isoko ku ruzizi inzoka ziraba nyinshi mu bantu abana bagatukura ndetse n'aho tuba ari abana n'abakuze ibimeme bumva nyine abantu bakamererwa nabi ubuhinga ekosane bwo kubaka utuzu twa sugumwe butuma ihingurwa ry'imyanda mu ntabire ubushika mirongo itatu na butanu bwarubatswe muri zone gatumba ku bwishyirahamwe pad nk'uko bimenyeshwa na jean marie vianney mutabazi musitaneri wa komine mutimbuzi
ugukorana n'abanyagihugu mu itunganywa ry'imigambi y'isuku ni nkenerwa akamaro ni uko bafasha gukuraho intambamyi zituma batubaka utuzu twa sugumwe nk'uko icegeranyo cy'igisata kijejwe imfashanyo cy'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'igihugu ca holandi co mu ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kivyemeza ugushiraho itagisi ku misarani rusangi vyungura bene kuyikoresha kukaba nkako ifasha mu gutunganya isuku ryayo nk'uko icegeranyo c'ishirahamwe coalition o co mu myaka itatu iheze kibivuga ingingo itegeka kubaka umusarani imbere yo gushinga umushinge w'inzu yo kubamwo irafasha mu nyuma y'aho ifatiwe muri burkina faso imisarani yiyongereye ku bice ijana na mirongo ibiri n'umunani ku ijana kugira ngo twumve neza ibijanye n'iyubakwa ry'utuzu twa sugumwe mu karere tubamwo tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga mu bijyanye n'isuku mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu prosper muyuku aganira na mugenzanje joseline nduwayo muyuku prosper ndabaramukije amahoro birashemeye ingene abanyagihugu batunganya utuzu twa sugumwe hariho ahantu usanga amazi ari hagufi cyane ugasanga umuntu hinze imetero imwe gusa amazi aciye aduga uretse murere bukikuje ibisagara n'ahandi hose muri rusange barumwanda icigwa cabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane kitwereka neza yuko ari ibice cumi n'indwi gusa ku ijana by'abarundi bafite imisarani ibereye hariho urugero rw'imetero zibwirizwa kuba zitekanijwe arabye aho inzu ihagaze muravye ico amategeko mpuzamakungu avuga umusarani nk'aha mu bisagara canke hegereye igisagara harabuze usanga bifise mu nzu kuko bafise uburyo bw'amazi bituma haguma hariho isuku hariho rero ngaho inyuma y'igisagara muri ayo mazu yegereye umuji umusarani wabwirizwa kuri n'imiburi buri ku metero zitandatu uvuye mu nzu ubamwo iyo akazu ka sugumye kuzuye hariho baca bazibira bakikora ku ifumbire ryavuye muri ako kazu ka sugumwe bajya rero bakoresha nk'ifumbire ngaho iwacu bishobora gufata hagati y'amezi icumi n'amezi cumi n'abiri ufatiye ku bushuhe buriho mugabo ndiko ndaraba ingene abantu babikoresha bataravyigishwa ndafise ubwoba yuko babikoresha nabo ubuye prosper muyuku ndabakengurukiye yego turabakengurukiye natwe
arakoze joseline kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga mu gihe dukitswe n'amagara
arukwa amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima karukwa amagara yororanirwa amagara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima garuka amagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufise umusonga bibwire muganga
twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi ry'amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijyanye n'iyubakwa ry'utuzu twa sugumwe mu bibanza tubamwo gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nka barya bafata umwanda uva mu kazu ka sugumwe bakaza kuwuta mu mirima biba bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu ni bibi kuko umuntu arashobora kuhakura indwara kuko utandukanye na wa mwanda baba babanje gutereka ahantu bakawurindira ukihingura wenyine mbere tuba dukoko tutabona n'amaso y'abantu tukahapfira mbaza ndakwishura
kuri barya abantu baviduza umwanda mukuru bakoresheje indobo nagomba mbaze ingaruka mbi bogira barashobora kurwara indwara zitandukanye zo ku rukoba barashobora kuhandurira inzoka rero iyo bikingiye bakambara bya bindi bita amaga akambara ikimukingira amazuru ikimukingira amaso akambara n'ibirato biduga gushika ku mavi ibyo byose bikabakingira kuri twa dukoko duheza tugatera indwara ku mubiri w'umuntu mbaza ndakwishura
ituwarete yuzuye umuntu akayizibira ingaruka mbi ku muntu ababa ngaho hantu niziye nibyo yabifuriye ariko ugasanga mu kirere hararungika umwuka udafise ukuntu umota mbere ubuze amahoro abo bahaba ugasanga bariko barahahemera umwuka utari mwiza ushobora kubasinzikaza ku magara yabo kiramutse cuzuye bakarondera uburyo kugira babikuremwo bakahapompa imiti kugira abahaba bahakoreshe hagiriwe isuku rikwiriye mbaza ndakwishura
uwo mwavu uvuye mu tuzu twa sugumwe none tuwuteye mu mirima ibyo biterwa tuwiriye hari ikibazo bizotuzanira muri rusangi ivyimburwa bivuye mu mirima bakoresheje imyavu ivuye mu tuzu twa sugumwe nta nkeka yuko ari ivyimburwa bikeneye isuku rikwiriye
rugamba rwa makinka yanje gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutubire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
mu gihe ufite parasera ntonye bigenza gute kugira wubake itwarete ntibizane ingaruka mbi gerageza gusiga umwanya ukwiriye nk'iyo umuntu agiye kwituma ari umunuko cyangwa ibindi bintu bishobora kuhabera ntibitume abari mu kibano ngo bamererwe nabi umuntu arashobora guhanuza ba bantu b'abahinga bajejwe kubaka akagufasha kugira aho utereka inzu yawe yo kubamwo n'aho utereka inzu ya sugumwe bitandukane mbaza ndakwishura
igihe ugiye kwituma ajya amazi agaca gusimbukirako nta ngorane byotera ashobora kumutera indwara zo mu bihimba by'irondoka canke mu kibuno canke ku mubiri kuko usanga ari amazi acafuye cane biramutse bishitse ayo mazi akagutarukako ni ukuca ugenda ukoga ukoga neza n'amazi y'isuku mbere ugakoresha n'isabuni mbaza ndakwishura
mu rupangu nk'abantu benshi gusangira iwese nta ngaruka mbi byozana bivanye n'uko iri tuwarete zuzura n'ingoga muramaze kubona ko kenshi hajya indwara zimwe zimwe nk'akaroni utanga amacinya canke gucibwamo usanga bajya basangiye iwese ari abantu bakunda gukarirwa cane gose nico gituma iyo mu rupangu basangiye iwese bakwiye kuja hamwe bakumvikana ukuntu umuntu wese akwiye kwifata mbere bikenewe n'ibihano bigafatwa kugira isuku rijanye n'akazu ka sugumwe ryoba kwijana kwijana mbaza ndakwishura
akazu ka sugumwe kari haruhande y'inzu twobyifatamwo gute ni ukuvuga uwavuyeyo agafundikira akazu ka sugumwe ku munsi ku munsi bakahakubura bakahavomera bikunze bakahapompa zasazi ntizitware mikrobe ari ku bikoresho ari ku mfungurwa ariko barakinjika reka no ku bindi byose aba mu nzu bakoresha
rugamba rwa makinka yanje ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rwamutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo twogeye mu kazu ka sugumwe ajya amazi y'isabune ntacu ashobora kubonona ijya mwanda wo mu tuzu twa sugumwe urakozwe n'udukoko tujejwe kuza turahingura dusya ujya mwanda ajya amasabuni araheza akagenda akica burya bukoko hama mu nyuma bikaba ikidengeri y'amazi ntasubire gutembagara neza mbere ukaza ubonye byuzuye biteye umucafu mbaza ndakwishura
abantu benshi mu kubaka twarete baratambika ibiti bibiri byo gushiraho amaguru kurya mwanya uba usigaye bishobora konona iki kuyikoresha ya masazi agomba asohoka uko ashaka rero bibaye uko umuntu ntashobora no kuhafundikira kumwumva yuko isinzikaza amagara yawe y'abayikoresha baba iruhande yayo mbaza ndakwishura
harya imvura iguye hari igihe kiduza ujya mwuka mubi umuntu yoca akora iki mu kubyirinda hari abigisha gufata umunyota bakawusuka muri turiya tuzu twa sugumba kuko ugabanya ujya mwuka kuduga ababa hafi bose eka n'abo bayikoresha bakwiye guca bafata ingingo bakaraba ukuntu bokubaka akazu keza na cane cane bakitwararika kugafuka kugira kagumane isuku hama n'uwukoresheje ako kazu ka sugumba akamenya ko ategeza kuhasiga heza mbaza ndakwishura
ijya myanda basuka ku misozi aca yonona ku buzima bw'abantu mu bihugu biteye imbere bahageze gutandukanya imicafu kugira hariyo bashobora gusubira gukoresha ikavamo ikindi kintu rero n'ivyo hano mu gihugu dukwiye kwiga tugasuzuma yuko bishoboka hama tukagera ahantu aho umurundi wese ahagaze abitahura akaza arabyitwararika ibi vyose tuko turagira hano mu gihugu bizoheza bigire ingaruka mbi ku magara ya twega abantu n'ibibondo tuzovyara
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga mu gihe dukitswe n'amagara yifuza ku mutima tarukwa amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima tarukwa amagara yororanirwa magara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima tarukwa amagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu munezero jule yatwandikiye aturamutsa arongera akamenyesha ko iyo aryamye akigorora mu kiyunguyungu haturagurika akaba yifuza kuronka umuco w'ico bivako muganga anita munyana dufashiriza uyu munywanyi ni ukuraba uwo mugongo wawe niwo kuva kera canke watanguye buhoro buhoro mbega ukora akazi akahe igitanda uryamako ni igitanda gifise ya matera nziza atari yayindi icokera indani yononekaye idashobora gu- gushigikira umugongo wawe iyo uryamye ivyo vyose rero umuntu araheza akabiraba nico gituma nugusaba ukegera umuganga mukayaga akaraba igituma ubabara mu kiyunguyungu bikenewe ibipimo akabigutuma bikenewe ko aguha impanuro n'imiti byose akabigutekereza
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya ba sokuru uno munsi uvuga uti umwana arahongoka nyina akasama
bikubwiye iki
niyo nyina azoba ahetse umwana igihe na kimwe yoba yagize ingorane niyo umwana azorira ari nyina azobabara rwose
bikubwiye iki
hariho nk'umukobwa ushobora gusanga yatwaye inkinda ugaca usanga biteje ingorane cyane cyane nyina wiwe bikubwiye iki
bishyitse umwana akagira nk'ibintu by'ingorane kenshi na kenshi nyina ari wababara cyane gusumbya umwana yazigize arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira nshimire joseline nduwayo hamwe na diane donse bamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri voa bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe arobase gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo indwi n'imwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo indwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe ara ifu irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
Christian Bella, king of the best melodies. Na Malaika Music Band. Sio makosa yetu, makosa labda ya kazi. Twende basi. Ah, ameondoka huku nyuma hali yangu siyo shwari aliniahidi hatochelewa hata rudi ameenda kidogo nyumbani kusalimia wazazi imepita sasa miezi mitatu sijui yuko wapi kumbe hata kwa wazazi wake hajafika kabisa Chuki Shabani, mzee wa Tabata, Yusufa Kitumbo. naye najiuliza sana kosa langu ni nini kabadilisha mpaka namba nikipiga simu yake sipati kabisa si bora ningeniambia hata magoti ningepiga hata msamaha ningemwomba tumalize matatizo kula kulala siwezi namuwaza mpenzi wangu mtoto mzuri nampenda sana mwambieni nampenda arudi bila yeye mimi siwezi Uh, Abduli Tole, tajiri mpishi Steven Nyerere. uko wapi mpenzi wangu nakuhitaji popote we ulipo ujue bado nakupenda uko wapi mpenzi wangu nakuhitaji popote we ulipo ujue bado nakupenda kiongozi ya masauti ya chini Gibirona shikilia vizuri inaweza kuanguka wewe ni maua yangu nakupenda ndani ya moyo wewe ni maua yangu nakupenda ndani ya moyo
Let's go. Ah.
usiende baby ah. usiende ah. rudi naumia ndani ya moyo
Maumivu yangu nipeleke nani? Niko bela wazazi wake hata hajafika. Marafiki zake wananidanganya. Nimekukosea nini baby? Please baby. Ah, nakupenda, nakupenda, nakupenda baby. Nilitafuta mapenzi leo nimepatikana. Nilitafuta mapenzi leo nimepatana. Sensi yangu, sensi yangu, we, eh. Saa zingine ni wewe, baby, eh. Unganishike kitovu umeng'aa.
wenjo lisema bebi utakuwa mudoli wangu wa kupotezea kama wazo wenjo lisema mimi utakuwa kipenzi changu Kwa nini unaniacha nilielie ijapo kwamba penzi ni kitu kweli cha kuumiza eh, kisio belombama Eh, eh, eh, eh.
Uko wapi mpenzi wangu nakuhitaji popote we ulipo kisafiri shapata mwingine siamini kama ni kweli anaweza kufanya hivyo kama ni kweli najuta kupenda najuta kama ni kweli najuta kupenda najuta waenga walisema asiyekupenda chanalae ulikuja kwangu nikakupenda kwa moyo wote kama ni kweli Shapata mwingine najuta kupenda ndama mtoto wa ng'ombe